radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nanjye venuste nshimiyimana iki kiganiro ndongera ngiharire abana abana batandukanye n'ababyeyi babo bakiri bato bagakura batabazi batazi aho bagiye niki gitera umubyeyi kubyara umwana akamuta akiri uruhinja kandi yaramumaranye amezi icyenda mu nda bamwe muri abo babyeyi babiterwa n'uko badashobora kubarera cyangwa se bakaba barasamye batabishaka bagahitamo ukureka umwana akabaho bizera ko aho bamusize azahakurwa n'umusamaritanani w'impuhwe nyinshi abo babyeyi bahora bibaza niba umwana babyaye yarabayeho ikindi ni iki cyatera umubyeyi kuba tereriyo akaba azi ko yabyaye ariko ntamenye aho uwo yabyaye aherereye n'uko ameze abo bana barakura iyo bageze igihe cyo gushaka baba bafite ubwoba ko bazahura n'umuvandimwe batabizi bagakora amahano abandi barashaka ariko bakihanangiriza batakambu bashatse bamusaba kutazaba babaza kuko batagira uwo baririra bakamusaba kutazabakubita kuko batabona aho bahukanira ndetse bakanamwemerera kudakwa kuko batagira ubakosha ni mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe ntuzakabona shaka agasaro kawe ntuzakabona hashize imyaka cumi n'ine mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka wa bibiri n'umunani i kigali mu bitaro bya muhima umwana w'umukobwa yarahageze akuriwe arakirwa ashyirwa mu cyumba cy'ababyeyi yibaruka umwana w'umukobwa bwarakeye amusigaho arigendera uwo mwana yitaweho n'abakozi bo ku bitaro byo ku muhima kugeza umwe muri bo wahakoraga yiyemeje kumujyana iwe aramurera ubu afite imyaka cumi n'ine arashaka kumenya aho nyina aherereye uwo yita tonto ni musaza w'umubyeyi wamureze yitwa niyibizi dani atuye mu karere ka gasabo niwe tubanza kwakira hano mu kiganiro agasaro kaburaga umwana nyina yaje kumubyara ku muhima ku bitaro bya muhima hanyuma amaze kumubyara amusiga aho ngaho mu bitaro arahamusiga aragenda bashakisha nyina w'umwana baramubura ubwo niyo mpamvu kugeza n'ubu nyina w'umwana yarabuze umwana rero akaba ashaka uburyo yashakisha umubyeyi we yarezwe n'umugiraneza uwo mugiraneza wamutoye ku bitaro bya muhima n'inde ni mushiki wanjye yari umuganga ku muhima none ubu ntagikorerayo ubwo icyo gihe uwo mwana avukira ku muhima hari mu wuhe mwaka muri mu bihumbi bibiri n'umunani uwo mwana ni umukobwa ni umuhungu ni umukobwa afite imyaka cumi n'ine uyu munsi yarababwiye ati nimumbwire mama wanjye ni ukuvuga ko mwari mwamubwiye yuko uwamureraga atari we nyina twarabimusobanuriye tubimusobanuriye vuba mwategereje ko abanza agakura kugira ngo abyakire abyumve hanyuma se muyimubwiye yabyakiriye ati yabyakiriye bisanzwe yewe ariko ubona afite akantu k'agahinda umushiki wawe yumvise agasaro yumvise agasaro kabuze katakaye kaburaga ngo umuntu bita venusti kuri byiwe ngo ntitwamubaza ariko ntitumubwire ngo amazina ngo nabitangaza ntazavuga amazina ye neza ngo avuge ngo ahantu ari kugira ngo batazabyumva nuko yashatse gusa nk'aho bigira sekisi aravuga ngo ntashaka ko bizamenyekana muri vuwa pibulike ndavuga bitamenyekanye se ubwo bazamenya gute mama wawe yazabimenya ati yego
ariko ukumva ashaka kumumenya kuba yamenya umubyeyi we nyine ni nk'uko nabwo umuntu aza kuvugana wumve
birumvikana turavugana ndamubwira hari ababyeyi benshi rimwe na rimwe babyara abana bakiri bato bagatinya kubarera yagira imana akabona hamusiga avuga ati umwana wanjye ntazabura umurera akagenda ariko aba biba bitewe n'uko umuryango umureba n'uko yiyumva ubu ngubu y'imyaka ishize yarakuze wasanga nawe umutima ubwira uti jya gushaka wa mwana n'abatazi aho uwo mwana ari n'abamukeneye ntibikwiye kumvikana nabi icyiza ni uko bombi bamenyana bakabonana biramutse bishobotse nicyo kiba ari icyangombwa birumvikana ko umwana atabyakira neza iyo bigitangira ni ukubitwara buhoro ariko bizageraho abyumve ariko uyu mugiraneza mushiki wawe yagutumye ati uzajyane n'uyu mwana mushaka agasaro kaburaga murebe ko mwabona nyina yaramureza amukunze aramukuza ubu afite imyaka cumi n'ine iyo mwaganiraga ari mushiki wawe ari n'umuganga wumvaga atekereza iki ku mubyeyi ushobora kuza agasiga umwana mu bitaro akagenda atamureze mugeze mubiganira
twabiganiriyeho aravuga ngo uburenganzira bw'umwana n'umwana nawe tuzamubaze yego uko amaze gukura tuzumva icyo abivugaho nawe niba ashaka ko byajya kuri mediya nabyo yajyaho ariko umwana ukumva asa nkaho adashaka ko bimenyekana
tugomba kubahiriza icyo umwana ashaka ari hafi aho muri kumwe turi kumwe wamumpa uri aho amakuru yawe amakuru ni meza ndi venuste nshimiyimana ndi hano ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga biranshimishije kukwakira murakoze cyane bari barakubwiye ko nzahamagara nkaba nakwifuza kukuvugisha wari ubizi bari barabimbwiye bari barabikubwiye bambwiye amakuru yawe hari abandi bana benshi bameze nkawe baza hano mu kiganiro agasaro kaburaga kubera ko badafite ababyeyi babo batigeze babamenya tugafatanya tukabashaka abagize imana bakababona bambwiye ko nawe wakuze ukakura ufite umubyeyi wakureze ariko nyuma bakakubwira ko atari mama wawe babikubwiye uwabyakiriye ute nyine ntabwo byabura kumbabaza ariko nyine turamwakira ko ari umubyeyi wawe nyine yego ariko ngira amatsiko yo kumenya uwanyawe ku buryo no mu gihe kiri imbere ushobora guhura n'undi muntu w'umuvandimwe wanjye tutaziranye ikaba ikibazo yego none se bakubwiye ko mama wawe yakubyaye akagusiga mu bitaro ku muhima akigendera icyo gikorwa kuba uje kumushaka ni ukuvuga ko wakimubabariye uvuga uti nubwo bwose wabikoze gutyo mawe ndabikubabariye ndagushaka ndashaka kukumenya iyo ntera wayigezeho mama wawe waramubabariye
namubabariye cyane ndakubaza ibi byose kubera yuko ubu tuvugana mama wawe yaba arimo yumva ikiganiro niyumva ikiganiro aravuga ati ubu mwana uvuga n'uwanjye koko namusizeyo none ndamwumvise arimo aravuga kuri radiyo yarakuze yarambabariye ntabwo andakariye ibyo nabyo byamutera imbaraga akavuga ati ubu mwana n'uwanjye akaza kukureba niyo mpamvu mbikubaza rwose umbere imfura umbwire iyo ntera yo kubabarira ukagira ineza umutima wawe ukavuga uti uwanyereka mama wanjye nicyo cyangombwa ibindi ntabwo ari byo nshyize imbere iyo ntera waba warayigezeho mu myanya ubwo bwose ukiri muto yego kuko nyine ntabwo ubuze icyo bimuteye wasanga wenda arabona yabonaga bitashoboka yego cyangwa bigaterwa no mu miryango y'iwabo yego akabona ko itifashije akabona ko atabana n'umwana agahitamo gutyo nyine ariko ngewe abonetse namubabariwe rwose nta kibazo byaba bintwaye ubu se uramutse umubonye akakubwira ati ubwo nkubonye mwana wanjye ngwino ngutahane dutahe tujye aho ntuye aho ahatuye ntabwo tuhazi ashobora kuba atuye muri kigali ashobora kuba atuye mu yindi ntara wamubwira uti reka nze tugende cyangwa se wavuga uti ndabangumye kuri uyu mubyeyi wandeze biranshimishije ko ngufite mfite ababyeyi babiri urumva uzabigenza ute
nyine ntabwo ntabwo nasiga umuntu tubanye imyaka cumi n'ine yego n'undi tutaramenyeranye yego
byazagenda nyine riza gake gake yego kuko mba ntanamumenyera byazagera aho nkamwisanga nyine nkamumenyera tu yego mvugana n'uwo tonto nibizi dani ni nka papa wawe nawe yambwiye ati bigitangira umwana ntabwo yashakaga yuko ibi bintu wazabivuga mu kiganiro agasaro ka buraga yagira ngo uzabivuge uvirinze ntubitangaze neza kugira ngo hatagira umuntu umumenya ariko se mbwira n'ubu niho ugihagaze uragira ngo ibintu byawe mbigumane simbivuge cyangwa se mbivuge mama wawe akumve yumve n'iryo jwi ryawe ryiza kumenya avuga ati uyu mwana ni ikibondo cyanjye n'abandi bana benshi bakumva bavuga bati yatinyutse ajya gushaka nyina none mbigenze nte nzabivuge mu rundi rurimi nzimize cyangwa se nzature mbivuge uko biri abadufasha badufashe mama wawe tumubone nzabigenze nte niba ikibazo njye nari mfite yego nari narabibwiye tonto ariko nyine na mama nari narabibwiyeho ariko nyine atarafata desiziyo ya nyuma uyu munsi nataha ndababaza niba nyine yakwe n'amazina byose bikajya hanze kuko nyine nawe yari yaradesize kuri icyo gitekerezo kugira ngo tuzabone nyine ababyeyi ariko yari atarambwira niba amazina nayo byajya hanze cyangwa nyine hari ukuntu mwabikavaringa amazina yo ntajye hanze ndongera n'icana nawe mubaze yego ubwo tuzakwandikira tukubwire cyangwa tuguhamagare mbere yuko nkureka ngo ujye kwiga dore igihe cyo kwiga kirageze iki kibazo nkibaza abandi bana bose no mu kiganiro agiye nkigarukaho ariko reka nkikubaze natuye niba mama wawe akumva muri kano kanya ngaho nkunda kubyita ibaruwa ifunguye mba ngutunguye ariko yandike kano kanya uyimubwira mubwire icyo wumva ushaka kumubwira umaranye imyaka myinshi kuva umaze guca ubwenge uramutse umubonye cyangwa se niba akumva n'icyo wamubwira nk'umwana we ubwira nyina ikintu kimwe nyine namubwira nyine ndashaka kumenya cyane mufite amatsiko kandi nyine ndanamukumbuye
ngushimire kuba warafashe iya mbere ukavuga uti ndashaka kujya mu kiganiro agasaro ka buraga ndagushimira kuba wumva ibiganiro by'ijwi rya amerika ndagushimira kuba uri inshuti yacu ngaho rero wowe n'abandi bana mwese aho muri hose mu rwanda mwese ndabazirikana turabakunda turabashyigikiye tuzabafasha kugira ngo mugire ibyishimo byo kutaba imfubyi nanataha uze kumushimira uwo mubyeyi mama wawe wakureze wagukunze n'ubu ukigukunze ukikurinze umushimire umubyeyi uti ku ijwi rya amerika bambwiye ngo uri umubyeyi w'indashyikirwa niyo midari dushobora gutanga nta yindi turenzaho dutanga amashimwe y'indashyikirwa gusa ubwo rero nawe iry'umubyeyi w'indashyikirwa turarimuhaye ngaho rero ukomere ndagushimiye cyane sinzi niba hari ikindi ushaka kumbwira mbere y'uko nsubiza toto kugira ngo nawe musezereho murakoze cyane kandi nyine imana uwo umugisha ibakomeze
aho rero nawe imana igukomeze ukure neza ni wowe rwanda rw'ejo niwe rwanda rw'ejo ukomere tuzakomeza tuganire uzagaruka muri kino kiganiro vuba nka tonto n'ibizi tuvugane musezereho tuvugana n'ibizi urakoze cyane rero umwana turaganiriye bihagije n'imfura n'imfura aganira neza kandi ibitekerezo azi kubishyira ku murongo byumvikanye ndahamya yuko ndahamya yuko mu minsi mike tuzaba twabonye umubyeyi we hagati aho nawe ndagira ngo ngushimire wafashe umwanya uhagije kugira ngo udufashe nshobore kuvugana n'uwo mwana w'umukobwa ngaho rero ukomere kandi ukomeze wumve ijwi rya amerika ikiganiro agasaro kaburaga murakoze cyane imana bamugisha uri gukorera u rwanda uri gukorera isi yose rwose imana izabyibuke ihembere iki gikorwa cy'indashyikirwa gukora imana iguhe umugisha
agasaro kaburaga
ijwi ry'amerika imaze kumenya ko uwo mwana w'umukobwa wari ufite imyaka makumyabiri n'umwe yitwa umuhoza claudine twamenye rero ko ari we wabyaye umwana w'umukobwa akamusiga mu bitaro byo ku muhima dore hashize imyaka cumi n'ine hari ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka bibiri n'umunani niyo mazina ari mu gitabo cyandikwamo ababyeyi babyaye bita registre d'accouchement ntabwo yatanze umwirondoro we wose ariko yavuze ko uwo babyaranye yitwa ndagijimana umwana w'umukobwa yabyaye ari hano mu kiganiro muri aka kanya ndifuza kwakira umubyeyi wamufasha ari uruhinja yakoraga mu bitaro byo kumuhima ikaze ku ijwi ry'amerika
ngaho natwe ya mukomere kandi kubaho ikaze mu kiganiro agasaro ka buraga bivuze byinshi bivuze byinshi ku mubyeyi nk'amwe hashize imyaka hafi cumi n'ibiri mugize amahirwe mugize amahirwe yo kurokora umwana umwana wari wasizwe na nyina wari umaze kumubyara mu bitaro aho kumuhima nagira ngo mbabaze uwo mwana mwamubonye mute yamusize ate mwamenye gute ko uwo mwana nyina yamusize mu bitaro byagenze gute nari nagiye ku kazi hanyuma ndakora hanyuma njya muri rekiperasiyo bukeye bukeye nsanga umumama ngo yabyaye umwana amusiga amusiga mu ntozi amusiga mu cyumba rero ahantu yamusize yamusize ahantu munsi ya matera amuzingazinga mu ishuka amushyira munsi ya matera noneho umutaraveze aje gukora isuku ngo basasire abandi basanga matera isa naho iri mu kirere areba munsi asanga harimo ishuka izingazinze ashaka kuyizingura yizingurira ku gitanda asanga harimo umwana wabaye siyanoze ndumva urabyumva aho ari neza ndabyumva mbese haburaga gatoya umwana apfe rero ubwo bahise baduhamagara bahamagara na diregiteri bahamagara n'abandi baforomo baraza umwana bamwirukankana bamujyana muri muri neo muri neonatoloji yego poro la reanimasiyo baramureanima umwana aguma aho ngaho noneho haza kugera igihe kubera ko abaforomo baba bafite akazi kenshi batagira umwitaho nanjye nza kumenya ko uwo mwana ari aho ngaho njyayo ngiye kureba umwana ukuntu ameze kuko bavuga ibitaro byose ko hari umuntu wadasize umwana biba ngombwa ko nanjye njyayo yego ngezeyo nsanga umwana ari aho ngaho icyo gihe ndamuhindurira mukorera n'amata ndamuha ndanamwambika yego ariko nkajya njya kumusura bitazanta uwararaga niwe wamwitagaho uraye niwe umwitayeho cyangwa n'uwakoze amanywa biba ngombwa ko diregiteri avuga ngo nimba hariho umuntu wakenera kujyana umwana batamujyanye muri oruferina noneho bose bavuze ngo nta n'umwe ngo wamufata agenda ababwiranye yewe ndi porutagara kumufata kuko umwana ntiyaza kumererwa nabi twese turababwiye reka mufate mutahane hanyuma umubyeyi w'igihe azabonekera nta kibazo ukazamutwara ariko adapfuye ubwo yego kuko urumva umwana wamaze kuba siyanoze ni uko twagize amahirwe ubwonko be bukaba butari bwangirika hari kuba byarangiye yego hanyuma ubwo rero dutangira ubwo ngubwo nkora porosedire yo kujya kugura imyenda no ku za bibero n'ibintu byose umwana ndamucyura ubwo nubwo natangiye ku- ku- kumu- kumu- kumutwara ariko bari muri resherishe na polisi kumushakisha arabura burundu turamubura yaje kuvuga amazina y'umugabo we yose yanga kuvuga na- n'inkomoko yiwe kuko ngo umwana ahora yumviye yumva icyo kiganiro cyanyu Yeah.
rero sinari mbizi hanyuma aza kubwira tonto ko ngo hari ikiganiro ajya yumva ngo kirebana no gushakisha abana ababyeyi ibintu bimeze gutyo Yeah.
kubera ko twari twaramusobanuriye tukwayisajiye noneho ngo icyo kiganiro cyanyu yahoraga acyumva rero sinari mbizi twaraganiriye arambwira ati nkunda kumva ikiganiro agasaro kaburaga ati niyo mpamvu nasabye tonto yuko eh, mwafasha mubaza niba eh, yarabikubwiye ati naramubwiye atari ko eh, ati mm, yibazaga niba ah, ah, ugomba kumvuga izina mubwira yuko atagomba kugira ikibazo ko natwe hano ku ijwi ry'amerika tugira amategeko dukurikiza ah, ko hari imyaka tudashobora kuvuga izina ry'umwana ah, ashobora kuvuga ariko ntabwo tuvuga uwo ari we uwo tuzavuga ni nyina gusa kubera ko dushaka ni nyina umwana rero naramu- naramuhumurije tunifashisha abantu benshi bumva ijwi ry'amerika kugira ngo eh, badufashe nk'uyu mubyeyi nk'uyu mubyeyi we eh, birumvikana ko umubyeyi wasize umwana we mu bitaro byo ku muhima um, um, aziyumva aziyumva yimenye nawe yari mutoya niba imyaka yatanze koko ariyo u- umuntu wari ufite imyaka makumyabiri n'umwe icyo gihe ubu afite imyaka mirongo itatu n'itanu urumva ko aracyari muto nubwo bwose yaba yarashatse akabyara niyumva afite umwana yibwiraga atazi neza yuko yaba akiriho aza- azihutira kunshaka aho kugira ngo bibe ngombwa ko njya kubashaka aho bari kubera ko hari igihe imana idufasha tukabageraho ariko kuba nashatse kuganira nawe kwari ukugira ngo numva iyo nzira y'urukundo wanyuzemo wowe n'uyu mwana ah, na bagenzi bawe bakubanjirije muri ku bitaro ndetse n'umukuru w'ibitaro wagize uruhare rukomeye kugira ngo uyu uyu mwana abe agezeho ageze aho ari ariko iyo nzira y'urukundo wakoze kuva uhitamo kumwa- gufata umwana ukamushyira iwawe ukamurera ari muto mbese ubundi ngiye kukwinjirira mu buzima ariko ni ubuzime ni ikiganiro cy'amahoro n'urukundo uwo mwana wari usanzwe ufite abandi bana aba abandi bana bari bahari Mm, ariko bakuze nk'ubwo mm, we uwo yitwa ngo arakurikira afite ze- ubu ngubu afite sentikatara oh, birumvikana ko wari waribagiwe gu- gu- gu- gu- guhindura za kushe ntabwo nta bibero wari ugifite wambwiraga ko wagombye kujya kuzigura Eh, ngira kugira ngo usubire muri icyo ki- icyo gihe cy'ububyeyi utongere urara amajoro n'ubundi wari umuforomo urara amajoro u- uramira benshi ariko urara amajoro u- u- wita ku mwana umuha amata E- i- i- icyo gihe kibayeho gute wumvaga umeze ute kubera ko numvaga ko byanga bikunda uwo mwana agomba kubaho Mm,
namufashe nk'uko ari uwanjye ari uruhinja rwanjye yego kuko ubwo nasubiye nasubiye ku nk'umubyeyi mubisi Mm, ukarera uruhinja amemta ukarwara ukarara wiruka ujya kwa muganga mhm, ukamenya ibintu byose bi- bi- bijyanye n'umwana muto hakaba n'igihe siba ku kazi umwana yarembye yego yarwaye mhm, cyangwa se ndibuze kujya kumuvakinisha ibintu nk'ibyo iby'abana batoya nawe ubwo urabizi imbu Mm.
bafite ndabafite nuko bimera yego Eh, noneho kandi ugomba kwitanga koro eyami ukamenya ko igikorwa ukora hari icy'urukundo umwana ukamushyira mu muryango hamwe n'abandi ntagire ikintu ukamuha sekisiyo uretse ko twaje kubimusobanurira ubona agezemo akabazo kuko yari abizi ni ukuvuga ngo ubu nabimusobanuriye ntinze kuko nabonaga ntaho nabihera byari byarananiye naho nabihera abantu bakambwira bati kubera icyo utamubwira ni haracyari kare yenda ashobora kuzamubwira aventa amaze kugira amatiriti bakambwira bati no ati waratinze ariko igihe nabimubwiye namujyanye ahantu ngira emosi yari igewe kuko narabimusobanuriye neza ikiniga kiranyica ndarira nawe amarira yazenga mu maso arashya urumva ni ikibazo mbese kugira ngo iryo jambo risohokemo byabaye ibintu bikomeye cyane namusohokanye ahantu hatari abantu turicara turisanzura ariko nyine byarangoye cyane bintera umubabaro nari imaze igihe mbitekerezaho byarananiye kuzabisohora
ubimubwiye birumvikana ko agira icyo kintu cy'igishyika akamenya uwo ari we niba umuhoza claudine yumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya niba nawe umuzi wari utuye mu karere ka gasabo ukaba uzi umwana w'umukobwa wari ufite imyaka makumyabiri n'umwe muri mirongo inani n'umunani icyo gihe wari utwite akabyara mukaba mutarabonye umwana yari atwite mutazi aho ari mumenye yuko uwo mwana we ariho turashaka yuko twabahuza umubyeyi nawe niba twumva muri kano kanya azanyegere mufashe guhura n'imfura ye azamumenya icyo gihe ariko birumvikana uwowe uwimana berta wamureze nakubwiraga ko kuba umwana yaragize igishika mu maso akarira nawe ndetse ukagira amarira y'urukundo ukarira mwese wibazaga ukuntu ugiye kwivanaho umwana wareze umukunze nawe akibaza niba ari wowe niba afite undi nyina ukuntu uwo nyina atamumenye ukuntu byagenze n'igihe gikomeye ariko se ubu noneho aramutse abonye nyina kuwamusobanuriye kandi nawe ko abishaka avuga ati ndashaka kumenya mama wanjye nyina naboneka uzamuha amujyane uzamubwira uti reka mugumane mbe murezi uzajya uza kumureba bizagenda gute
kubera ko ubutegetsi bwasabye gushaka ture dokima kugira ngo umwana yige arabishatse bamwanditse mu irangamimerere yanjye ngo urumva ko ari ubundi butegetsi bwabikora niba hari umuhungu wigeze acudika n'umuhoza claudine umuhoza claudine wari ufite imyaka makumyabiri n'umwe muri bibiri n'umunani niba witwa ndagije imana ukaba warigeze gukundana n'umwana w'umukobwa nawe ushobora kuba uri umupapa ufite umwana utabizi ubwo nawe uzanyura mu kiganiro agasaro kaburaga mbere y'uko gusezeraho madamu berite uwimana kuvuga umwana kuvuga umubyeyi ntabwo twabirangiza ni urukundo niho ruvukira ruvukira mu mubyeyi no mu mwana aba yibarutse mbwira iyi myaka cumi n'ibiri umaze warasubiye ku ngobyi urera ukaba wenda gukuza umwana wawe ageze muri sogonderi twaravuganye numvise ari n'umwana uzi ubwenge bwinshi umwana ushamaje n'umwana n'umwana mwiza n'umwana mwiza ntumbwire ngewe ubwire na miliyoni zindi zumva kino kiganiro agasaro kaburaga ni iki kintu cyagushimishije kuruta ibyakuvunnye urera uyu mwana ni iki kintu cyagushimishije kuruta ibindi ikintu cyashimishije kuruta ibindi ni ukuvuga ngo njye nanejejwe cyane cyane n'uyu mwana imikurire ye n'ukuntu yumvira rwose arumvira ni n'umwana uzi ubwenge ku ishuri agira amanota meza ntabwo ubona ari umwana uri buritare ni umwana wubaha pe kandi uri tereze interijante afite urukundo rero afite urukundo rwa cyane ubona ari umwana ugira igishyika ku bandi barimo baramushimiraga n'ubu nanjye ndamugushimiye ndamugushimiye naramwumvise numva ari umwana ufite uburere ari umwana ufite ubwenge ari umwana ufite ubumanzi kandi ahamya yuko n'abandi bamwumvise n'abumvise yuko ari umwana wuzuye ufite ubumuntu butangaje nkaba rero ngira ngo ngushimire ngushimire nkomeje kuba wahaye kano kanya ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka ako gasaro ako gasaro umuhoza claudine umuhoza claudine afite umwana yabyaye muri bibiri n'umunani amusiga mu bitaro byo ku muhima aho wakoraga uwo mwana mumaze kumurokora uramufata uramutahana uramurera nagira ngo rero ngushimire icyo gikorwa cy'indashyikirwa wagize nkunda kuvuga hano kuri radiyo ijwi rya amerika ko atari yewe urema intwari intwari ziremwa namwe ni mwebwe mwigira intwari ni mwebwe murerera u rwanda mukarerera n'imana icyo mbashima ni ibikorwa by'indashyikirwa muba mwakoze nkaba rero ngushimiye aka kanya waduhaye ngo udusangize ibyiza udusangije urukundo ngaho ngusabiye amahoro y'imana ukomere arakoze cyane imana ibaha umugisha
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro agasaro kaburaga undi mwana dushakira umubyeyi yitwa eli moshikaturi yari afite amezi ane igihe yatandukanaga na papa we david moshikaturi hashize igihe gito nyina yitaba imana ba nyirarume na ba nyirasenge baramurera baca umugani mu kinyarwanda ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo uwamenye ko eli moshikaturi afite ibibazo byo kubaho ubupfubyi ni umwarimu wamwigishaga leonard hategekimana atuye mu karere ka ruhango mu murenge wa kinihira mu kagari kamuyunzwe umudugudu wa nyamirambo ikinzanye mu kiganiro agasaro kavuraga ni ikibazo cy'umwana nabereye umurezi kuko ndi umwarimu ni umwana nabonaga afite ubwigunge kubera ikibazo cy'uko yatushije mama we afite imyaka ibiri ariko akaba atarabashije no kugira amahirwe yo kumenya papa we ariko papa we akaba we ataritabye imana mu by'ukuri ahubwo ari uko yatandukanye na mama we akiri mutoya uwo mwana ushakira umubyeyi yitwa nde uwo mwana yitwa moshi katuri eri waramwigishije naramwigishije guhera mu mwaka wa kane segonderi kugeza mu wa gatandatu segonderi hanyuma byamugendekeye gute kugira ngo abure ababyeyi umbwiye ko umwe yitabye imana yitabye imana yari ari kumwe n'umugabo we byagenze gute ni ukuvuga ngo umubyeyi witabye imana ni mama we akaba yaravukaga inaha ariko akaba yarabanaga na papa we ukomoka mu gihugu cya uganda akaba yaraje mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda mu rwanda babanaga rero i kigali nk'umugore n'umugabo ariko noneho papa we aza kugira impamvu zitunguranye zituma asubira muri uganda bitunguranye asiga umwana afite amezi ane papa we rero kubera ko yari yarize mu bushinwa za kaminuza yazize mu bushinwa n'ubundi yaje muri uganda aturutse mu bushinwa bamwohereza uganda ubwayo niyo yamuhembaga aza mu rwanda bamwohereza mu gihugu cy'u rwanda gufasha leta y'u rwanda kuko yari ikiyubaka no kubaka muri village urugwiro uganda niyo yamuhembaga mbere nibwo yamenyanye rero na mama wa moshi katuri barabana nk'umugore n'umugabo kuko n'umukozi wari mu rugo rwabo yari murumuna wa mama wa moshi yego ubwo ni nyina wabo wa moshi katuri eri papa we rero biza kuba ngombwa ko agenda bimutunguye agenda umwana afite amezi ane abasiga mu rwanda abasigira za aderese zose icyabaye ikibazo rero ni uko mama w'umwana yaje gupfa umwana afite imyaka ibiri izo aderese zose kuko yasize irangamuntu ze yari afite n'irangamuntu yo mu bushinwa abisiga na na za pasiporo ze zose yabisize mu rwanda muri ajenda barabibika uwo nyina wabo wa moshi katuri niwe wabigumanye kuko mama wa moshi yari yarapfuye yego ariko icyabaye ikibazo nyuma byaje kubura kubera ko urumva babibitse igihe kirekire mama w'umwana yarapfuye nyuma biza kuburirwa irengero ariko umwana nyine twaraganira ambwira icyo kibazo nyine yambwira aderese yabashije kubona mbere akimenya gusoma ibyo yarabonye yambwiye ibyo yabashije kubona ariko ambwira ko atabashije inimero bagerageje guhamagara z'icyo gihe zari izo hambere yabibonye hashize igihe kirekire za fagise zitagicamo
none wowe ujya kubona ko umwana afite ikibazo ni ukubera ko wamwigishaga ukabona uko akurikira atajyana n'abandi wabwiwe n'iki n'iki cyatumye ubona ko afite ikibazo yihariye mu miterere yanjye uko nigisha nkunda kureba bo mu maso y'abana nkabona hari abiga bigunze nabonaga ari umwana wigunze ushobora kuba yigunze kuko nabonaga ari umusore ariko adafite morali nk'iy'abandi bafite ndamuhamagara ndamuganiriza ariko noneho n'amazina ye ubwayo yanteye kumenya ese uyu mwana witwa moshi katuri eri avuga ikinyarwanda aya mazina y'ubwayo nayo ubwayo yatumye nshaka kumenya byinshi kuri we nongeyeho na ya myitwarire ye namubonagamo nibwo namuhamagaye ambwira ko afite inkomoko muri uganda kandi ayo mazina yahawe na papa we nyir'ubwite ariko atagize amahirwe yo kumumenya
mu bushakashatsi bwawe wakoze hari umuntu wigeze agutungira agatoki aho yaba aherereye cyangwa se wakomeje kwizera ko yaba yarambutse yaragiye muri uganda
ni ukuvuga ngo abo icyo nabashije kumenya no kubwirwa n'uko yasubiye muri uganda ariko muri uganda nabwo ashobora kuba ataratinze akaba yarasubiye mu bushinwa kuko n'ubundi yari afite ubwenegihugu bwaho ariko yaragiye kugenda bwo yaragiye yarambutse ntiyagarutse mu rwanda ntabwo azi amakuru y'umwana we ntiyahambye umugore we ntabwo yigeze abona muramukazi we kuva icyo gihe ava mu rwanda ntiyagarutse ntabwo yabimenye kuko naganiriye n'umwana n'umuryango nagerageje kuwegera mu bushobozi bwanjye ariko igituma atarabashije kubona amakuru nawe ubwe ntekereza ko adafite amakuru y'umwana n'umugore n'iki byose kuko aderese zose yari yaranditse n'ubundi yari azifite muri ajenda kandi ajenda ntiyayitwaye ajenda nayo yarayisize ajenda nayo yarayisize na pasiporo yarazisize n'amarangamuntu yarayasize byose kuko n'imodoka yari afite yagendagamo nayo yayisize nta kintu yajyanye yagiye ubwe hanyuma kugira ngo ufate icyemezo cyo kuza mu kiganiro agasaro kaburaga icyo cyemezo cyakuje mu giti ngewe mu buzima bwanjye mba numva nta muntu wababara ndeba kandi mfite icyo nshoboye wenda cyangwa se icyo nagerageza kuko ikiganiro cyanyu nagikurikiye kuva kera kuva ku bw'umusaza katarabibwa numvaga muvugana nabikurikiranaga nta na kese mfite y'umwana nta na kese yindi mfite ariko nkumva biranshimishije kuba umuntu yagira icyo afasha umuntu noneho rero binsabinerije kugira ngo mbone kontakite zanyu ndavuga ntibyo ari byo byose kuva narabashije kugira amahirwe yo kumenya iki kiganiro nkaba ngize n'amahirwe yo kubona nimero zanyu nazishakishije mu mezi agera muri ane ariko ndavuga ntireka noneho ntangire kuba nagerageza kubavugisha kugira ngo mbashe gufasha uwo mwana kuko bituma ntasinzira kandi ubwanjye wenda wenda nta yindi ntere mbifitemo usibye kumva ko nafasha umuntu runaka kwishima nta kindi birumvikana kandi ni igikorwa gikomeye cyane byita ibikorwa by'indashyikirwa ibikorwa by'urukundo biba bikomeye cyane ni igikorwa cy'urukundo rero ukora cyo gufasha uyu mwana w'umuhungu moshi katuri eriya kugira ngo tumushakire papa we nkwijeje yuko nzagerageza gushakisha kugira ngo ndebe mu bushinwa niba ariho aherereye koko cyangwa se niba aherereye muri uganda aho yaba ari hose tuzamenya amakuru ye ay'abavandimwe be kugira ngo tumuhe amakuru y'umwana we nongere ngushimire rero leonard hategeka imana kuba wigomwe kano kanya ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga nta kindi kikuzanye uretse urukundo ngaho rero ukomere ugire amahoro y'imana
murakoze cyane kandi namwe imana izabahembera ibyo mukora
igihe kirageze kugira ngo twakire eli moshikaturi utarigeze amenya se uretse kumubwirwa ari mu kiganiro agasaro kaburaga impamvu nyine hari byiza nyine sapoti ariko icyo gihe iyo sapoti nyine icyo gihe nyikeneye kubera tutahari kimwe nayibona yenda nko kuba yampa ibikoresho runaka nyine mu buzima bwa buri munsi nyine bikaba aribyo bituma numva bamukeneye no kuba mureba iruhande rwanjye ari umubyeyi wanjye tubana dukina twishima nyine nkumva ari byo bituma ngira ishyaka ryo kuba namushakisha mu mpapuro bagiye bakwereka umaze gukura zagaragazaga ko afitanye amasano agaragara n'igihugu yizemo cy'ubushinwa n'icyakomokamo cy'ubugande hari abantu bigeze bagufasha gushakira muri ibyo bihugu byombi kugira ngo urebe yuko wamubona nta n'umwe witeze umfasha ngo tugerageze icyo gikorwa none mbwira eri ninde muntu w'umugabo ubona wakubereye nk'icyitegererezo ubonamo nka papa wawe ukavuga uti nubwo ntafite papa uyu nguyu niwe nita papa niwe umba hafi niwe umfasha uwo muntu uramufite mu buzima bwawe
ndamufite kuko mwaka buri kimwe kandi nawe aragerageza mu bushobozi bwe
yego ntabwo ari ngombwa kumubwira ko uvuga izina rye ariko uzamushimire umubwire yuko
ni marume wanjye marume wanjye wongere yani onkire wawe onkire wawe rero uzamushimire cyane uzamubwire ko akora akazi k'indashyikirwa ku abo babyeyi nk'abo ngabo hano mu kiganiro agasaro kaburaga iyo tubamenye tuboneraho tukabashima ubwo rero nawe uzamushimirire ariko mbere y'uko nkureka navuganye na mwarimu hategekimana ambwira amakuru ya papa wawe ambwira byose nawe kandi wabyumvise ariko nagira ngo nkubaze papa wawe niba kumva kano kanya nkunda kugaha abandi bana mwandikira ibaruwa ifunguye mubwira icyo ushaka mubwire icyo wamubwira aramutse akumvise niba papa wawe akumva muri kano kanya mubwira ijambo rikuri ku mutima eri
niyo ijambo rindi ku mutima nk'umwana we yewe kuba nabasha kuba namubona nta ngingimira ntabigiramo kuba namubona nyine ntabwo nabyangwa nabi kuko nta rwango mufitiye kuko iyo kuko hari impamvu yatumye atandera ntabwo nta rwango ngiye n'abamufitiye icyo gihe namubonye twaba twishimye byaba ari ibyishimo gusa muri makeya kuri ngewe ndizera ko ibyo byishimo bizakugirirwaho umunsi umwe ukazabona papa wawe uzafatanya kugira ngo turebe aho ari tumenye amakuru ye nitumubona tuzabahuza nagira ngo rero ngushimire cyane kuba wafashe akanya ukemera kuza hano mu kiganiro agasaro kaburaga kandi ndagukomeza ukomeze ukure ube umugabo yego yego murakoze ku bufasha bwanyu namwe murakoze
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona nababwiye ko iki kiganiro ngiharira abana bashakisha ababyeyi babo ndakira kaguyire afisa yatandukanye na papa we afite amenyo abiri ubwo yari afite hagati y'amezi ane n'atandatu y'amavuko arashaka papa we witwa kagambage ramazani na basaza be n'umuryango wa se urimo uh, se wabo witwa sitani utuye i muhanga madamu kaguyire afisa ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga murakoze ngaho rero mbwira ni iki kikuzanye muri iki kiganiro navukiye igoma muri kongo mama atandukana na papa afite amenyo abiri mama anzana iwabo i nyanza papa asigara igoma muri kongo na basaza banjye babiri umwe wavutse irindwi n'umunani witwa kayigamba juma undi witwa kayumba yisa papa yitwaga kagambagira amazani papa yavukaga i muhanga munsi ya za kabgayi ahantu bita za nyabikenke banyuraga ahantu bita mu rugeramigozi yego mama rero tugeze mu rwanda arapfa mama yavukaga i nyanza none se ndumva umuryango wawe uwuzi magingo aya tugufasha iki ninde utabona ninde utazi aho aherereye uwo ntazi aho aherereye ni papa witwa kagambagira amazani wabaga igoma muri kongo yatandukanye na mama asigarayo papa asigarayo n'abo bahungu basaza banjye bose kuva inani gatanu ufite amenyo abiri kugeza iki gihe ndi umugore mfite imyaka mirongo itatu n'umunani sinzi aho baba mama wawe atandukanye na papa wawe muri mirongo inani na gatanu njye mfite amenyo abiri navutse inani kane ni uko mama nzana iwabo i nyanza akuzana i nyanza papa wawe wavugaga i muhanga asigara kuri goma asigara iguma muri kongo kuva icyo gihe ntabwo mwongeye kubonana kuva icyo gihe ntabwo ndongera kubabona kandi nanone papa yitwaga kagambagira amazani yari afite mukuru we witwaga sitani ahari wabaga i muhanga mu za nyabikenke yego kuva baba babigoma muri kongo na n'iyi saha ntabwo ndababona mbaza amazina ariko sinzi amasura yabo mama wawe se we mama we yarandeze yapfuye icyenda n'icyenda yavukaga i nyanza munsi ya gereza ahantu bita mu kivumu bene wabo bo mama urabazi w'amakuru we ndayazi na bene wabo urabazi iwabo wa mama hose ndahazi nta kibazo niho narezwe mama akimara gupfa niho narezwe abo ntazi ni kwa papa kuko mama iyo yanjyanaga i kigali turi mu modoka yantungiraga agatoki tugeze ahantu bita mu rugeramigozi ngo dore kwa so ni hariya ni hariya yavukaga ngo ariko ngo aba muri kongo igoma uwo sitani ukomoka i nyabikenke ntabwo wigeze uhura nawe ntawe nzi nuko mama yakundaga kuwenda nakosheje akantuka akambwira ngo nzajye kwa data wacu muri za nyabikenke kubaza amakuru ya papa papa wawe kagambage kuva mirongo inani na gatanu ntabwongeye kumenya amakuru ye nta n'ubyiza akubwira ko ashobora kuba yaravuye muri kongo akaza mu rwanda kereka umuntu wegeze kumbwira ngo papa ngo aba mu bufaransa ngiye kumureba nsanga yakoze impanuka akora impanuka agatsi kajyanaga amaraso ku bwonko nsanga yarapfuye bavuye rusororo guhamba nuko nyoberwa amakuru gutyo yari yarambwiye ngo aba mu bufaransa ngo nzajye kumusura aho yabaga amakuru hanyuma rero ngiye kumureba nsanga yarapfuye komera uwo yakubwiraga ko papa wawe kagambage ashobora kuba aba mu bufaransa twahuriye mu bukwe arambwira ngo kusa na kagambagira amazani ndamubwira ati kagambagira amazani ni papa arambwira ngo yisa na juma se urabazi ndavuga ati ni basaza banjye umwe yavutse irindwi n'umunani undi yavutse muri mirongo inani ati none se ni wowe kagoyire afisa ndamubwira ati yego ni jyewe nuko arangije arambwira ngo ubukwe niburangira nzajye kumureba ngiye kumureba nsanga yakoze impanuka yarapfuye bavuye gushyingura rusororo
Oh, komera we. birababaje ko yatabarutse atakubwiye kubera ko ndumva amakuru yawe yari ayazi neza kubera ko nawe yari akuzi neza yari yambonye ambwira ko nsa na papa ambwira ko aba mu bufaransa ambwira ko ubukwe niburangira azanyobora neza aho baba nta kindi yakubwiye uretse kukubwira gusa ko papa wawe aba mu bufaransa iyo ari umusaza ukuze utavuga byinshi uvuga makeya yari amaze kumbwira ko aba mu bufaransa nzamushaka ubukwe burangiye akandangira neza kuko nari naragiye muri feyiseri no muri kuruwa ruje no mu marangamimerere bakambwira ko batakiba mu gihugu bari hanze mu marangamimerere basaga ku mazina y'ababyeyi n'igihe wibarujeho muri seyiseri na kuruwa ruje bajya muri kongo basanga nta bahari barambwira ati bashobora kuba bariho ariko baba hanze aho twabazaga batubwiraga ko baba hanze batakiri mu gihugu nta bandi bene wabo papa wawe kagambage yagiraga oya nta kuko twavukiye igoma nta bagatandukana uko mama yaza agashaka uwundi mugabo ubuzima bukaba ubuzima nta yandi makuru nigeze menya nari nzi ko ari ibyo nyine babaga iyo goma muri congo nta yandi makuru y'umuryango namenyaga niyo yambwiraga yambwiraga ngo uzajye kwa so wanyu sitani ni ibyo yambwiraga gusa nta rindi zina rya sitani yakubwiraga uretse gusa ko yakubwiraga ko ari aho ngaho ku muhanda hafi ya kabgayi mu rugeramigozi mu rugeramigozi munsi y'ikabgayi umuhanda w'igitaka ukomeje ukagenda yahantungiraga urutoki nkayitegereza akambwira ngo ntihari hakurya muri za nyabikenke ntabwo wigeze wibatura ngo uvuge uti reka ngende mpagere mbaririze ndebe ko nagira imana ngasanga uwo musaza sitani hari umuntu umuzi kubera ko umugabo wanjye ni umuyobozi ayobora umurenge ahantu rero iyo mpagurutse gato abantu bose baramubwira ati yahagurutse yagiye agakumira cyane avuga ati ibyo bintu bivemo mba nanga kubyinjiramo cyane yego ndi imfubyi ntisenyeraho nkatinya nkagenda gakeya naragerageje ariko ndavuga ati ninjya mu murenge runaka nkahaguruka nkagenda barahamagara bamubwire ndi imfubyi singira singe na rugero reka ngende gake ngenda gake none se wamubwiye ko uzaza mu kiganiro agasoro kaburaga ku ijwi rya amerika yarakwemereye narabimubwiye narabimubwiye kuko ibyo byo arabizi azi ko mushakira abantu imiryango ibyo byo narabimubwiye nta kibazo ndabwira ko ndi no kubandikira kuri watsapu nabyo arabimenya mbwira ati ibyo ahubwo byo bifite ishingiro bifite rezo kuko bari mu gihugu ntabwo umuntu yabura undi gutyo ibyo byo bifite agashingiro ahubwo uzanababona amahirwe arahari madamu kaguyire ndakumva umaze imyaka myinshi umaze imyaka mirongo itatu n'umunani hafi utandukanye na papa wawe niyo ufite y'ubukure ntabwo umuzi muri makeya wari ukiri mutoya ku buryo wamwibuka ntabwo umuzi ndahamya yuko nawe atarazi amakuru yawe tuzagerageza tumushake turebe ko twamubona aho ngaho yaba ari mu bufaransa cyangwa se tuzanashakira n'igoma turebe abantu baba bamuzi ndetse n'aho mu rwanda hari abantu bahari impamya y'uko bashobora kuba bamuzi tuzashakira hose tuzashakira hose turebe y'uko twagufasha yego kayigamba ashobora kuba ari we ari we kayigamba ashobora kuba ari we yisa ari we kayigamba yisa cyangwa kayumba akaba ari we jyuma kuko nzi neza ko umwe yitwaga yisa undi akitwa jyuma ariko gutandukanya kayigamba na kayumba ngo ni we yisa ni we jyuma nibyo ntazi neza amazina yombi yose ni ayabo ariko sinzi gutandukanya ngo yisa ni we kayumba cyangwa jyuma ni we kayigamba none se bose bashobora kuba bari mu bufaransa bari kumwe na papa wawe imama yajyaga bazana mu rwanda bahukananye yego papa akavuga ngo abana b'abahungu ntabwo uzajyana mu rwanda uzajyana uwo mukobwa muzagwe mu rwanda ariko abana b'abahungu ntuzabajyana agahora akumira mama yabiba aba bahungu ngo abazane mu rwanda bakarwara bakaremba yahindukira atega ngo asubire igoma abana bakamererwa neza yabibaya bagarura mu rwanda bakarwara mama rero abona ko atazabivamo aheba azana igihe jyenyine abandi akavuga ngo ntabwo azabazana ngo agire amahoro nabo ntituhirwa tuzababona yaba akayigamba yaba akayumba na kagambage bose tuzabashakira hamwe uko nakubwiraga kukuvana muri ubwo bwigunge kuba imfubyi muzaba mukozi imana izabaha umugisha tuzafatanya n'abantu benshi badufasha kubafasha hari ukwimbika tugashakashaka tugahamagara hirya no hino dukoresheje uburyo tuba dufite bwo kugera ku bantu ariko hari na benshi bumva ikiganiro agasaro kaburaga bagahita baduhamagara akatubwira ati umushaka turamuzi ndahamya yuko papa wa kagambage niba ari mu bufaransa ntabwo hazashira igihe kirekire tutaramenya amakuru ye nibwo yaba ari kuri goma cyangwa se hari abantu bamuzi aho bari hose tuzashakira aho dushoboye hanyuma nawe kandi natugeraho vuba tuzakubwira nkunda kubisaba abantu bose nkabibaza abantu bose baza mu kiganiro agasaro kaburaga mba nzi impamvu mushaka uwo mwaduhamagariye ariko se nk'ubu niba papa wawe aramutse akumva kaguyire ni iki wumva ushaka kumubwira nk'umwana wakuze utamufite hafi abo basaza bawe yaba akayumba yaba na kayigamba nabo nabo wakuze utababona ngo baguteteshe nka mushiki wabo abo bose ni iki wumva ushaka kubabwira usigaranye umunota umwe uwufate nababwira yego mfite umugabo ukomeye uyobora ahantu mu murenge yabuze uwo asaba ngo akwe kuko ntagira umuryango mbura aho gusaba n'aho gukwera mbwira umugabo ko gusaba atazankubita n'ubwo uko atazanyahukanisha kuko ntagira aho nahukanira
yarabyubahirije ndamubwira tugukwa ntuzankubita umbabarire ntuzanyahukanisha singira aho nzahukanira ubwo turasabye turakoye nta muryango ngira nagiye no kuri tivi wani banshobora ku kiganiro kuri tivi wani banshakira umuryango ndawubura mbwira umugabo ati ngusabye imbabazi ndabyara singira umwemba umuhungu wanjye mukuru agiye kwiga kaminuza none singira uwo asaba ngo nkwe singira umbyara ngo mpembe ntuzankubite ntuzanyahukanishe mfite umugabo w'umuyobozi uyobora siteshoni ahantu ariko mana uzambabare ntuzankubite yangiriye neza ntarankubita ntarananyahukanisha ni umugabo mwiza baje nababwira bagasaba bagakwa kuko nanjye nawe mbonye umuryango ngakobwa nk'abandi bakobwa ngatumira abantu mu birori kuko najyaga abantu bantumira mu bukwe nkanga kujyamo kubera ntazabatumira ntagira umuryango kandi umugabo wanjye afite umuryango mugari kagoyire ndakumva agahinda kawe ndakumva kandi tuzaguhoza tuzaguhoza tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tuguhoze ukomeze wiringire ukomeze ubyare uheke ndahamya yuko abawe bazagukosha abawe bazagusura abawe bazaguhemba igihe kizagera kandi tuzafatanya kukigeraho ndagushimiye ndagukomeje ukomeze wizere ijwi rya amerika ikiganiro agasaro kaburaga n'imwebwe kibereyeho rwose uzategeka
imana ibaha umugisha imana ibarinde izabongera iminsi yo kurama no kuramuka nanjye muzaze mu nkoshe imana ibaha umugisha tuzagukosha ndabihamya urakoze cyane urakoze cyane imana ibaha umugisha murakoze nanjye mbonye uwo mbwira ibyanjye ndaruhutse unyakiriye umutwaro urakoze urakoze cyane nicyo tubereyeho ni ukugira ngo dufate igihe cyo kubumva nawe mwakomera cyane ngaho umugoroba mwiza imana ibarinde urakoze ibarinde murakoze mwaziye igihe murota imana nyagasani murakoze urakoze nawe mubyeyi oya humura namwe nzazibahaho urakoze cyane
agasaro kaburaga karabonetse
ahantu dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga mwakoze kuba mwagikurikiye buri cyumweru nzi ko mwigomwa byinshi kugira ngo kitabacika amakuru muduha ubudahwema niyo atuma dushobora kubona abo dushaka tugahoza abahogoye tukaramira abatagira kivurira nawe niba ufite uwawe wabuze hamagara ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika nimero ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru ndasubiramo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana
tuvugana ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga